raadiyoo nuura hudaati. Raadiyoon nuura hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuura hudaan soora qalbii musliimaati. Nuura hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhageeffattoota raadiyoo noora hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatiif riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuuruddaam. Qophiilee torban irraa isiniif dhiyeessinu fooyyeessuuf, qulqullina sagalee daran ammayyeessuuf, qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyaa kana yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf humna dinagdee tasgabbayaa ta'e nu barbaachisa. Kanaaf ammoo tumsi dhaggeeffattootaa akkaan murteessaadha. Namoonni Ameerikaa fi Kaanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa jirtan akkasuma kanneen biyyoota biroo irraa ATM kaardii fayyadamtan tumsa miidiyaa kanarratti akka nuuf hirmaattan kabajaan isin gaafanna. Kafaltii haalaan sakiwur ta'e kan icciitiin isaa eeggame fayyadamna. Baayimii eekofii irratti miseensa nuuf ta'aa. Miseensummaan irra xiqqaan doolaara shan irraa eegala. Maallaqa buna tokkootiin miidiyaa kanatti fufsiisaa. Linkiin irratti nu gargaartan bakka hunda isiniif jira. Websaayitii Nura Hudaa keessaan meenuu yoo tuqxan peejii sappoorti jedhu argattan. Feesbuukii Nura Dudaa keessaan ammoo bakka geet etikkeetti jedhu tuytan. Sagantaa Nura Dudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis linkiin tumsaa kun ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskan godhaa waan dalagaa kee irratti nu gargaartaniif galatooma. Nura Dudaa soora qalbii muslimaa.
نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى نور الهدى hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiyeessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek Muhammad Waadooti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisee halaala Qilleensi jaalala bubbisee halaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا تلفزيون رولودادا كما سقنتا كينيا بإذنه تبارك وتعالى ومنه وكرمه سقنتا قافي في ديب سادا كفرمات بربادو لا ججودا ركيتش سنادا ينو تكفى لكوف سقلمي دبا torbaa fi kudha sadiitti dhiyaanna iznee rabbiitiin jenna. Waan jedhu duuba ani nama, nama barnoota diiniidha haga tokko barate barsiisaa qura'aanaati ja'a. Baga baratte baga barsiistes xiinxallaa waan baratte keessatti rabbi siifaa kennu imaana siifaa kennu jenna waan barsiiftu keessatti illee warra rabbiif barsiisu si haa taasisu jenna. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الرجال نما نما قرآن برت كبرت برت جدمون سرت برتو كبرسيس أمس برسيسونس هلا نبجيسو سن الرجال نمات الرجال نمات الرا ربي سيقول جنة دوبا وانجر إيتان كوني مجيوتك كأوسما برسيسو galka onneedhaan seentee ja'a. Nin jaaladhee jechuu isaati. Akkanuma kun jibriin yeroo bubbeen fuute haga muka wahiiti irratti rakkatutti hin dhaabattuu jedhan. Oguu dardarummaan miila namaa nama jalaa fuute illee osuma ta'an dardarummaan namatti dhufti. Haga dardartichi wahirra dhaabbatutti jaluma deemti jechuudha. dardartitti illee akkasuma akka jibrii bubbeen fuuteeti jarri kun numa fiigan hangamitti hanga wahitti rakkatanii dhaabbatanitti jechuudha akka jibrii sanitti kuni xabi'aa shabaabaa fi shabaabditti dardaraaf dardartitti keessa jiru ammoo bikka itti kufan laallatuun barbaachisa bikkuma arganitti lafan dhawan nama diinii qabu laallatu isiinis achi lafa dha'uu qabdi inninis فاحرص على صحبتها جاء نبي كان عليه الصلاة والسلام إسي ديني قبدو إسي واهلو إسي واهلا يوكا هريا جرين إسا قدتو راف بولولو يوكا فوتنو رقبا بك سنت لفدا وججو غرو واجر من كينيا نمني هنقا في بيكو ألا أولي للبو جان nama jaartiin tuffattutu jira ka dubbii itti deddeebistu keeysummaa biratti illee namni akkasii sun akka nama jabaa akka nama mooyuu keeysummaa wajji dhufe warra nyaata gaffitaa gaajalana nyaata gatiin hin deemtanii yoo ka jedhu taate nyaata maal nu kennite yoon biri nu kennite mallaqni meeti maal kiyya isini kenna jettee keeysummaa biratti qaanjessutu mala kanaafuu haga isaa waan beekuuf amala jaartii isaa waan beekuuf dhaqee suutaan gurratti hasaasuu yookaan immoo callisu akka namni ittiin qofallee jechuudha gurratti suutatti hasaasu waluma galatti ati nama dardarummaan si qabde ka harkaa si qabdu eega taate nama fuuti si barbaachisu eega taate hulaagaa ittiin fuutu guuttachuu qabda. An dardare jechumaaf lafaa ka'uu qofa intala haasoysiisuu qofa qalbii shamarranii ufitti deebisuu qofa osoo hin tahin dandaha aniin kun. Maallaqa qabaa? Maarii qabaa? Bulfachuu danda'a? Gamana laali. jalqaba jechuu kana laalutu sirra ture lammata maatii kiyya kan harkaanii bayuu danda'amoo namoota harka maatii keeysaa hin baanirraa yimu'an nama uf gahuu danda'u achi bahuu danda'u tahe nama isaanitti haajamumoo nama isaanuu itti haajaman akkasi uf laaluu qabda jechuu nama dalagatee waa harka cumbatee maatii sanuu tajaajilu ka maatiinuu itti haajamu yoo taate gama fuudhaas bahuu dandeessa sii ammoo harka maatii jiru ka kofoo sibbitan ka kophee sibbitan ka as garagalee achi garagalee achi taa'i gamana taa'i ol ka'i gattaa'i keessaa hin bahin qalbii teetillee uf rarraastee qalbii nama jaalattee si jaaladha jetteen illee uf rarraastee isin lachuu rarraatanii haftan jechuudha hasa uummata keenyaa keessatti waan jedhan dhiirti. waan ol fuudhuun dandeenye duruma ittiin seenne jedhan dhagaa ol fuudhuun dandeenye duruma ittiin seenne akkanumatti lafatti gimmittee shalagdee laaltee an ol fuudhuun danda'u jettee irraafuu qabda jechuudha yookaan mudhi sicita kunoo ammaa mudhi sicitte gara tokkoon sodaa warra keetii gara tokkoon jaalala mucayyoo jaalan ol qabsiistanii jidduu kana rakkattee jirta. Furmaata dhabdee jirta isiillee rakkeessa jechuudha. Kanaaf waa hundaa'u ibaadaa goonu tanaa'u rabbiin dandeettiidhaan nurra kaa'e fattaqullaha mastataacatum haga dandeessanii rabbi sodaadhaa jedhe. Waan humna itti qaban ta danda'an dalaguu namarra dirqama. Ibaadaa rabbiin nurra kaa'e tanaa'u jechuudha. hajji osoo ati dandeettii hin qabin deemi hajji siin hin jettu shari'aan. Walumaa galatti waan siin jedhu obboleessa keenya yoo ati nama of gahaa taate nama warrarraa of gahee warras amansiifatee of bulchuu danda'u yoo taate gama jaalala keetii dabre lakki warri kiyya. nama naa amanuu miti jechutti yoo hubatte humna ka ittiin qabaatin taate bilaashitti hiree isiidhaa hiitee biran taa'ini hubachiisi isis hubachiisi wal hubachiisaadha rizqiin rabbii bal'oo rabbi isiifillee rizqii haa baasu akkasitti addaan galaa malee garaan qurxiin beeyne xilaata abbaatii jaan atis yoo qurxiin godhatin isinis dubbii achi ilaaltee qurxiin godhatin booda hiraare jechuudha tokko sani yoo ammoo hafuurri waliigalaan waliigalanii mariidhaan ofirraa baasan ajaa hin qabuu jedhe uummanni keenya dubbiin teetun hedduu hadiisma uummata keenyaatitti dhumatu jirti dubbi dubbiifida waan ta'eef dubbitu waan sararkisa waan ta'eef yoo walii galtanii aboo amata dhibballee narraa turtu ansima heeruma isiin jettee muratte atilleen amata dhibballee sirraa turu hongaga hudhagaa malee silaafuu amanne gas turanuu waan jiru anis sima fuudha jettanii jettee sanirratti yoo waliif baay'ina walii seentanii ofirraa karaa kee buute suni akkasi wal komiin hin jiru jechuudha marii keessan hin dalaydan achi deemtee zabana kana haga feetillee yoo turte waa takka gartee isiman fuudha jechuu irratti murteeffatte yoo deemtee suni marii keessan yoo ammoo lakki umriin anarraa isin dhumata isirraallee ni dhumata keessaawus dubartiirraa ni dhumata akkatu jirtu kana. isiin isaanarraa dhumatu narraa dhumata ee zabni kiyya gartee hin deema jettee amante ofirraa addaan baalakki haa dhumatullee atillee nayyesirra haa dhumatullee narraallee haa dhumatu guyyuma rabbi waliin dhufe waliin dhufna yoo jettee rakkoo miti yoo gartee isiin lakki umrii nagu fedhellee anarra haa dhumatu jette hoo yoo ati lakki ni dhumataa jettoo gaafsanis rakkatte jechuudha dafteera jalaa dulloomtaa gaafsan gartee hormaanni ni hir'ata bikka tanatti illee rakkoosii jira jechuu gaaf kanas yoo akkasirratti fakkeenyaaf koolii galtan taates gabaabdutti yaanni keetu umrii dhumataa akkam godhaa jechuu jirta achi deemee gaafa ni tas deebuutti umrii ni dhumata jettee yoo murteessite khalaas ammuma ittiin dhumatullee homaa bitaan jaaladhee jiroo jette ammoo wal ta'a jenna akkasitti kana fakkaataa deebisaan kee baarakallahu fiikum. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaadha. Lakkoofsa galmee dhibba torbaa fi digdamii afur. Iyyattuun akkana jetti. Ani bultii ijaaree tureeyya. Anaa amata kudha jaha heerume. Anaa waa'ee bultiidhaan beeyne anaa xiqqashoo jechuu isiiti. Gurbaa itti heerume kana akkaanin jaaladha. Yeroo inni ol seenee ka'ee bararee reebbadha. inni ammoo na tumaa. Tumaa isaa kana dadhabee gara warra kiyyaa sokkee warra kiyyatti manguddoo ergatee warri manguddoo didee ofirraa deebisee ati xiqqashoodhaa barumsa keetitti deebi'inaan je'anii barumsa kutaa kudha takkaa baradhee quraanallee xumureetiin jira akkana jetti. Nama sadiitu dhufee na gaafate ani ammoo ni kaanamaatiin qaba je'anii namni narraa deebi'a. jidduu tanatti rakkadhee maaliin tahaa akkana jetti jechuudha gurbaanis ni booyaa jetti waan balleeyse ta'achiin duratti dalage sheenawee booyuu isaati yoo silaa deeffate waliin jiraachuun isaanii kajeelama warri ammoo garaa muratanii didan isiin ammoo jidduu kanatti rakkatte ni keenya irraa bu'ee ka biroo heerumutti hin jirtu. jaarsa isiidhaa ka duraa kanatti deebi'utti hin jirtu jidduu kanatti rakkatte akkamiin tahaa jechuu isiiti waan jennu obboleetti teenya dura nama tokko isa biraa yeroo deeman waan gartee inni balleesse qofa osoo hin laaliin waan ofii balleessanillee laalu namni gariin badii ofii dhoksee tanama sanii qofa hima maal balleessitee jennaan si dhawa inni. lafuma utaalee kaballaa si gadhiisa waan akkamii wanni inni irra si dhabe sun waan san sirri gallaale xiinxalli waan san laalii xiinxalli ijoollummaa yoo ganama si jiraatte amma xiqqoo cimtee barumsallee fudhatte irra ceesi ilaali yoo dubbii sun dubbii laaftuu taate jiruu teeta duraa tanatti deebi'uun wanni isii caalu hin jiru keeysaa'uu nama ati jaalattu keeysaa'uu ka inni illeen si jala booyu akkati jettu kana jiruu nagas irra mi'ooyitu hin jirtu jiruun hagas irra mi'ooyitu hin jirtu waan jedhu ummanni keenya jaarsi duraa abbaadha kalammataa waraaboodha akkana jedhan ma'anaan kanaa jiruu duraa sanirra taqa ceeltu ni takkatti jechuudha. Ni takkatti jiruun tama duraa sanirra jabduun keessaa nama duraan jaalattu kan illee si jaalatu yoo taate jechuudha. Kanaaf manguddoo irra keetitti ergadhu warra kee kadhadhu akka jiruu teeta duraa sanitti deebitu tahi yoo dhuguma namni sun miidhaa sirratti argamsiisee miidhaan sun si laalesse yoo gartee itti deebi'ellee amala isaa beeyte jechuudha afaanumaan amma na dhabee jennaan booya malee halkan takka yoo an bira bule borumtaa inni dubbima sanatti deebisaa nama gartee waa muree murteeffatee waan jedherra gadhaabbatuu mitii har'as hin tuqu yoo jedhe boruma yoo an itti deebi'e na shafata na laalessa na tuma dhukkeen akkaasa na caccabsa jechuudhaan amantii yoo irraa dhabde ofirraa dhiisisiin jenna. Yoo ammoo waan jedhe biraan dabruuti sirna qaba dubbii waan jedherraa hin deebi'u sirna lafa kaayate itti dalaga jechuu yaadde jaarsanii kan irraa qabdu dhiyeessisiin hin jennu. Warri illeen akka shari'atti si dhorguu hin qaban. Hin dhoowwina rabbiitu jedhe falaa tacdulu hin dhoowwina yoo jaarsatti deebi'uu feetu dubartiin jaarsa isaanii ka duraa sanitti. waan waliin dabarsan isaantu beeka waan sheenawanii tolchuu barbaadan sanillee isaantu beeka eega walitti deebi'uu fedhan dhiisaa jedhe rabbiin kanaafuu manguddoo waa beeytu itti ergadhu warra keetitti manguddoo hadiisaa qura'aana quba qabdu itti ergadhu bijiroo biraa tana malee hin fedhu je'i itti deebi'isiin jenna eega jaalala irraa qabaatte jaaladha afaan keetiin dubbatte innillee na jala booyaadha dubbatte warra kee mansifadhu sin jenna manguddoo ka isaa qofaa miti atummaanu manguddootti ergadhu jiruudha wanni qaanfattu hin jiru bulti bultiin jabdu kanaafu kanarratti cimisiin jenna jechuudha namni namaan qabama muka mukatti hidhan namallee namaan hidhan nama warri kee hidhamuun laali warra kee hidhadhu dubbiin taane irra sin jenna asitti dhaabbata sagantaa keenya karraa khayrii keessa nu oolaa khayrii keessa nu bulaa jenna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isinirraa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isinii haa dabalu nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu eegaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura hudaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa akhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة